iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika bigira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi shoti wayivuzi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza inshuti muri kumwe nanjye eugenie mukankusi mbahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba ndi hano muri studio ya gatanu hamwe na mugenzi wanjye fidani niyongabo nanje ndabaramukije muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abagwanyi b'abamayimayi bagize igitero cyahitanye abantu indwi ntacyo bariho bakora kuko iyo bagira icyo bakora ibi ntabwo byakabaye biba icyo nicyo kibabaje ntacyo leta iri ikora kandi turayihamagarira kugira icyo yakora ndetse turahamagara n'amahanga kureba ku karengane aba bantu bamazemo iminsi ubu ni bwana jean paul ruhosha ukuriye ishyirahamwe congo today riharanira kubanisha abanyekongo mu mahoro mwamwumvise hasaba leta ya kongo n'amahanga guhagurukira ikibazo cy'imvururu zongeye kubura mu burasirazuba bw'icyo gihugu
ikigo gikurikirana ibihuhusi muri amerika cyatangaje uno munsi wa gatanu ko vyitezwe ko igihuhusi dorian congereza inguvu mu guhinduka igihuhusi gikomeye cyane mu mpera z'uyu munsi
muri pakistani ibihumbi bihereje imihanda bamagana icyemezo cy'igihugu cy'ubuhinde giherutse gufata gikuraho ubwigenge bucagase bw'intara ya kashmir
abategetsi b'ibihugu vya afurika bari mu ikoraniro mpuzamakungu ryerekeye iterambere ry'akarere ka afurika ry'i tokiyo mu buyapani bumvikanye n'ico gihugu umunsi wa gatanu kw'imigambi yerekeye inyubako muri afurika yoba imigambi idashira ako karere mu mitego y'amadeni y'umurengera
muri repubulika ya demokarasi ya kongo nta kimenyetso kigaragaza ko ebola yaba igiye kwacika ni umunsi umwe bucya umuyobozi mukuru muri onu ajya gusura icyo gihugu ngo yirebere aho urugamba rwo kurwanya iyo ndwara ya ebola igeze izo nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya mugume hafi ya radiyo yanyu
duherera ku makuru yo hirya no hino idonido ryayo ikigo gikurikirana ibihuhusi muri amerika cyatangaje uno munsi wa gatanu ko vyitezwe ko igihuhusi dorian congereza inguvu mu guhinduka igihuhusi gikomeye cyane mu mpera z'uyu munsi igihuhusi dorian kiriko gitera cegereza ikigobe ca leta ya florida aho bitegekanijwe ko gishika mu mpera z'indwi muri iki gihe kigeze hafi y'uburaruko bushira uburengero bw'amazinga ya bahamas leta ya bahamas yagabishije ababa mu buraruko bushira uburengero bw'ayo mazinga gukurikiranira hafi igihuhusi dorian ni mu gihe buramatari wa leta ya florida ron desantis yatangaje ibihe bigoye mu bice byose by'iyo leta imvura izoba itewe n'igihuhusi dorian ishobora kuzotuma haba imyuzure ikomeye ishobora kugiramira ubuzima bw'abanyagihugu muri iki gihe igihuhuzi dorian kirimwo imiyaga y'umuvuduko w'ibirometero ijana na mirongo itandatu na bitanu ku isaha abakurikirana ibirere bavuga ko igihuhusi dorian gishobora gushika mu bumanuko bushirira ubuseruko bwa leta ya florida mu masaha ya kare yo ku munsi wa mbere e, kiri ku rugero rwa kane n'imiyaga y'umuvuduko w'ibirometero amajana abiri n'icyenda ku isaha abahinga bavuga ko ibihuhuzi byo ku rugero rwa kane bishobora kwiha inkumbi mu gusambura amazu amabarabara gusitura ibiti n'uburyo bukoreshwa mu gutwara umuyagankuba
muri pakistani ibihumbi bihereje imihanda bamagana icyemezo cy'igihugu cy'ubuhinde giheruka gufata gikuraho ubwigenge bucagase bw'intara ya kashimiri kigenzura mu mpande zose z'igihugu imodoka zahagaze iminota itari mike ubwo indirimbo zubahiriza pakistani na kashimire zarimo gucurangwa kuri radiyo ya leta mu masaha ya saa sita minisitiri w'intebe wa pakistani Imran Khan yabwiye yabwiye abari bamuteze amatwi imbaga yari iteraniye mu murwa mukuru Islamabad hati ubutumwa dutanga uyu munsi nuko igihugu cyose igihe uh, cyose abanyakashimiri batazishyira ngo bizane tuzaba turi kumwe nabo igikorwa cy'ubuhinde cyo gukuraho ubwigenge bucagase gusa muri leta yiganjemo abayisilamu cyari giherekejwe n'imikwabu n'ihagarikwa ry'itumanaho byatumye abanyakashimiri basigara mu bwigunge batamenya ibibera ahandi ku isi itangazamakuru ry'ubuhinde ritangaza ko abayobozi b'abanyapolitiki hafi ibihumbi bine impirimbanyi n'abahagarariye sosiyete sivile batawe muri yombi guverinoma y'ubuhinde isobanura ko ibikorwa byayo i kashmir ari ngombwa ku iterambere ry'akarere kandi ko ntawe utazabyungukiramo buri gihugu yaba ubuhinde yaba pakisitani kigamba ko kashmir yose ari iyacyo ibyo bihugu byarwanye intambara ebyiri kubera iyo ntara hagiye haba kandi buri munsi ibitero shuma byambukiranya umupaka uzwi nk'umurongo ugabanya iyo ntara
mubananya kumviriza amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya abategetsi b'ibihugu bya afurika bari mu ikoraniro mpuzamakungu ryerekeye iterambere ry'akarere ka afurika ry'i tokiyo mu buyapani bumvikanye n'icyo gihugu no munsi ku wa gatanu ku migambi yerekeye inyubako muri afurika yoba imigambi idashyira ako karere mu mitego y'amadeni y'umurengera urwandiko rwa nyuma rwasohowe inyuma y'uko iryo koraniro rirangiye no munsi ku wa gatanu rumenyesha ko imigambi y'inyubako irongorotse kandi idashyira ibihugu mu mitego y'amadeni y'umurengera ifise uruhara rukomeye cyane ku byerekeye iterambere rirama ikoraniro mpuzamakungu ry'itokiyo ku iterambere rya afurika yateguriwe hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu banki y'isi yose n'umuryango w'ubumwe bwa afurika kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na gatatu iryo koraniro ryahuje ibihugu birenga mirongo itanu byo mu karere ka afurika ku nkengero z'umurwa mukuru w'ubuyapani tokiyo umushikiranganji wa mbere w'ubuyapani shinzo abe yagabishije abategetsi b'ibihugu byo muri afurika ku munsi wa kane ku byerekeye gufata amadeni y'umurengera byasa n'uko yari kavuga amadeni ibihugu byo muri afurika biriko bifata ku gihugu cy'ubushinwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo nta kimenyetso kigaragaza ko ebola yaba igiye kuhacika ni umunsi umwe bucya umuyobozi mukuru wa onu ajya gusura icyo gihugu aho umubare w'abahitanywe n'iyo ndwara ya ebola iterwa na virusi yandura cyane umaze kugera ku bihumbi bibiri hari n'undi muntu wahitanywe n'iyo ndwara muri uganda bituranye uwari uherutse rero guhitanwa n'iyo ndwara muri uganda yari umwana w'umukobwa w'imyaka icyenda wari wavuye muri kongo byatumye hongera kuba ubwoba ko virusi ya ebola ishobora kubona aho ipfumurira ikambuka umupaka wa repubulika ya santara afurika aho yabonetse mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize abayobozi bashinzwe ubuzima muri kongo baraye bavuze ko abantu ibihumbi bibiri na batandatu bapfuye muri abo igihumbi magana cyenda n'umwe byaremejwe neza ko bahitanywe na ebola abandi ijana na batanu ntawabihamya ijana ku ijana aho ni ukuva mu kwezi kwa munani umwaka ushize bibiri na cumi n'umunani abategetsi banditse bagira bati kuva icyo cyorezo cyaduka umubare w'abanduye ni ibihumbi bitatu na bane barimo ibihumbi bibiri magana inani mirongo icyenda n'icyenda bifitiwe gihamya n'ijana na batanu bikekwa ko yaba ari ebola bongeyeho ko magana cyenda na babiri bavuwe bagakira aya makuru hatangajwe umunsi umwe mbere y'uko umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres ajya gusura congo kwirebera aho urugamba rwo kurwanya ebola rugeze
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc perezida w'igihugu cya brezil jair bolsonaro yatangaje uno munsi kuwa gatanu ko yiteguriye kuvugana n'abari bo bose ku kibazo cy'ishyamba ry'imeza rya amazon atangaza yamara ko atiteguriye kuvugana na perezida w'ubufaransa emmanuel macron ni nyuma y'uko macron avuze ko ku bijyanye n'ubwigenge bw'igihugu cya brezil amenyesha ko azosubira kuvugana nawe igihe azoba yasubiye ku byo yavuze macron yatangaje ko ishyamba ry'imeza rya amazon ari rya bose ko atari iry'igihugu kanaka perezida bolsonaro yavuze kandi ko atakigwa uburaya bufise butanga ku gihugu ciwe ku bijanye n'ibidukikije bolsonaro ariko aremerwa bikomeye n'amakungu kubera imiriro iriko irabica bigacika mu bice bitari bike vy'ishamba ricimeza rya amazon amazon niryo shamba ricimeza rinini cane kurusha ayandi kw'isi
radiyo ijwi ry'amerika ya washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi kandi ku mirongo migufi mu burundi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri ibiganiro byacu birakomereza mu karere mu kanya duherero mu rwanda aho abagize koperative kowadu ifite ibagiro mu karere ka rubavu batewe impungenge n'uko ibagiro ryabo rishobora gutezwa cyamunara kubera uburiganya bw'abahoze ari abayobozi bayo mugenzi wacu claude ganza munyamagana araduha ibindi kuri iyi nkuru ibibazo byacu byatangiye abayobozi bahereza abantu kutwubakira inyubako ya batwari iyo nyubako ikaba yarabanje kubakwa na uyu ni bwana Musabyimana nyarubisi bertin uyobora koperative dukunda umurimo kowadu ifite ibagiro rya kijyambere mu mudugudu wa rutagara akagari ka rukoko mu murenge wa rubavu arasobanura ko ibibazo iri bagiro rifite bitangirana n'isoko ryo kuryubaka rwiyemezamirimo watsindiye kubakira isoko bwa mbere yagombaga kuryubakira miliyoni magana atatu na mirongo irindwi n'ebyiri n'ibihumbi bisaga magana inani uyu ariko yaje kunanirwa gusoza iri soko aza kubaka ageza aho ananirwa ahereye kuri fondasiyo arazamura arasakara ageza aho inyubako ifite agaciro ka miliyoni ijana na mirongo irindwi na zirindwi n'ibihumbi magana ane mirongo itanu n'umunani n'amafaranga magana abiri n'umunani ananirwa kwihangana twari dutegereje amafaranga muri banki kugira ngo akomeze akore finisaje arananirwa ariko asiga inyubako imaze gusakarwa noneho abahoze ari abayobozi bacu bahereza kikoseka gukomeza imirimo yo gukora finisaje y'iryo bagiro bakorana kontara ihwanye n'agaciro ka miliyoni ijana na mirongo inani na zirindwi n'ibihumbi magana arindwi mirongo inani na bitatu kompanyi yitwa kikoseka niyo yahise ihabwa isoko ryo gukomeza imirimo yari isigaye ngo iyi nyubako irangire mu masezerano dufitiye kopi koperative kwadu yagiranye na kikoseka mu ngingo ya cyenda ivuga uburenganzira bwo kugena imirimo y'inyongera ivuga ko koperative ishobora kugena imirimo y'inyongera y'ibigomba gukorwa hakurikijwe amasezerano y'ibanze iyi ngingo kandi iteganya ko imirimo y'inyongera iramutse ibayeho itagomba gutwara amafaranga arenze makumyabiri ku ijana by'isoko ry'ibanze kandi bigakorerwa amasezerano y'inyongera bwana musabyimana ati makumyabiri ku ijana y'aya mafaranga mu by'ukuri ntabwo yari arengeje miliyoni mirongo itatu na zirindwi y'imirimo y'inyongera ariko nta mirimo y'inyongera yabayeho kugira ngo ayo mafaranga aze kuba yarongereweho twaje rero gutungurwa no kubona amasezerano bakora amasezerano y'inyongera ahwanye na miliyoni magana ane na mirongo itatu n'eshanu kandi mu by'ukuri ibagiro twari twararitashye ibagiro rikora ibagiro aya mafaranga bayita ngo ni amafaranga y'amasezerano y'imirimo y'inyongera kandi nta mirimo y'inyongera yabaye ku iri bagiro mu by'ukuri twagambaniwe n'abahoze ari abayobozi ba koperative kubera ko igenda itsindwa kubera ubuhamya bw'abahoze ari abayobozi bavuga ko koperative ibereyemo kikoseka amafaranga ndetse ngo ko yemejwe n'inama rusange kandi iyo bita inama rusange ariyo bahimbye ndetse bagasinyira abanyamuryango iyi nyandiko mpimbano yakozwe n'abari abayobozi ba koperative bakayitirira inteko rusange itarabayeho niyo kikoseka yaregesheje kuwadu ndetse iranayitsinda mu mabaruwa atandukanye twaboneye kopi koperative yandikiye inzego zinyuranye isaba kurenganurwa bavuga ko ntacyo byatanze kuwadu yandikiye ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative urwego rw'umuvunyi n'urw'ubugenzacyaha minisiteri y'ubutabera urukiko rw'ikirenga ibiro bya minisitiri w'intebe ndetse n'ibiro by'umukuru w'igihugu bandikiye ibiro bya perezida wa repubulika nyuma y'uko bari bimwe amahirwe yo kugeza ikibazo cyabo ku mukuru w'igihugu ubwo yari mu ruzinduko mu karere ka rubavu mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka uyu mudamu ni umunyamuryango wa kwadu ubitangaho ubuhamya abatanze umwanya wo gutanga ibibazo bakiwutanga nahise mpaguruka mpagurutse abapolisi bahise baza barangota n'abandi bayobozi bambwiraga ko ngo ari abayobozi bo muri minaroke ngo bagiye kugikurikirana na ribu babarangose barambwira ati se mwe muri kujya kudutezanya kubahwa kandi abantu banyu babahemukiye twaraye tubafashe ati ikibazo cyanyu ntitwatangiye kugikurikirana mu by'ukuri nanjye bahise bamfata mbanza no kubiyaka ngira ngo ndebe ko nagira amahirwe yo kuvugisha nyakubahwa nkamubwira akarengane kari muri iyi koperative bita kuwadu ariko byarangiye bamaye umupolisi antwara nk'utwa nk'ugiye kumfunga nanjye kubwo baramutaje n'umwana ashaka kwikubita hasi bancungisha umupolisi nguma aho ngaho uwo mupolisi yari ari arambwira ati ntiwemerewe no gutera intambwe ngo uve aho ngushyize ndahaguma sinjye wagize amahirwe perezida asezera kugira ngo nanjye ndebe ko nagenda no gutaha byari byambereye ikizami nkajya ngenda nihishahisha kuko nanjye nari mfite ubwoba bw'uko bashobora kumfunga kugeza ubu iki kibazo kiracyari mu nkiko mu mpera z'ukwezi kwa karindwi nibwo umuhesha w'inkiko yaje guteza cyamunara ibagiro ariko abanyamuryango baramwitambika ntiyabakiriteje muri uko kwezi ni nabwo abagera kuri batanu batawe muri yombi bakekwaho ubufatanyacyaha mu guhimba no gukoresha inyandiko mpimbano bagamije guteza cyamunara ibagiro muri bo harimo na noteri w'umurenge wa rubavu wasinye ku nyandiko bivuga ko ari impimbano claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'aradiyo ry'amerika urakoze claude ganza munyamagana kuri iyo nkuru muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo igitero c'abagwanyi b'abamayimayi cahitanye abantu indwi gikomeretsa abandi bane kinanyaga inka amajana atanu z'abanyagihugu bo muri sekiteri ya nganjo muri kivu yo mu manuko congo today ishyirahamwe ritegamiye leta riharanira amahoro n'ubumwe muri congo rivuga ko ibitero bibandanya uh, kugigwa muri ako gace uh, akaba iryo shyirahamwe rero rikaba risaba leta gukingira abanyagihugu vuba mugenzi wacu Geoffrey mutagoma yavuganye na jean paul ruhosha umuyobozi w'ishyirahamwe congo today atangura amubaza uko icyo kibazo kimeze bibaye hashize iminsi mike leta ivuyeyo ivuye muri aka karere guhumuriza abaturage no kubabwira ko amahoro agarutse ariko dutangajwe n'uko uyu munsi kandi byongeye bikagenda bitya iyi ntambara yeguye yatangiye ejo bundi niho yatangiye n'ejo ni ibintu biteye agahinda abarwanyi ba mayimayi baratera abaturage abaturage bo ntabwo barimo kwirwanaho ko mu minsi ishize habaye igisa no kwihagararaho ku mpande zombi icyabaye ni uko abaturage batewe ntawe ufite icyo icyatuma yihagararaho kwihagararaho ni uko wenda waba ufite imbunda zirwana zirwana ariko nta kintu na kimwe bafite ni nayo mpamvu wumva batemwa nk'abatema inka nayo mpamvu wumva banyaga imitungo yabo ntihagire ugira icyo akora ubushize byari mayimayi itera abaturage b'abanyamurenge n'ubu niko bimeze n'ubu niko bimeze ni ikibazo kimwe na none nk'amwe mu mwabikozeho ubushakashatsi muri iryo shyirahamwe ukuriye abanyamurenge bazirikiye kuki andi moko abatoteza ubundi ni ikibazo ureba cya politike abanyamurenge bitwaza ko ari atari abakongomani kandi mu by'ukuri ni abakongomani amateka arabigaragaza nk'uko bigaragara ikindi ukoresha iyo diviziyo bakora bayikora bashingiye kuri etini abanyamurenge ni abatutsi so umupolitisiye ushaka gukeya ikibazo adiviza abaturage abereka ko umwanzi wabo ari abo ikindi ni uko aho batuye baba bumva ko bo bakize batunze inka bafite n'ibindi bintu byo ayandi moko adafite menshi leta wari uvuze ko yamaze guhumuriza abaturage mu minsi ishize ubu ngubu irimo irakora iki icyo ni cyo kibabaje cyane ubu leta nta kintu iri ikora ndetse usibye ko aribwo bagishyiraho guverinoma nayo itararahira amakuru mfite ni uko izarahira ku minsi irindwi y'ukwezi gutaha ariko nanone leta ihari yaba igisirikare cya frdc kiri aho siripurasi ntacyo bariho bakora kuko iyo bagira icyo bakora ibi ntabwo byakabaye biba icyo nicyo kibabaje ntacyo leta iriho ikora kandi turayihamagarira kugira icyo yakora ndetse turahamagara n'amahanga kureba ako karengane aba bantu bamazemo iminsi aba bantu ndashaka kukwibutsa ko batwikiwe amazu ejo bundi ndashaka kukwibutsa ko banyazwe inka zirenga ibihumbi makumyabiri ubushize abo bantu bari aho badafite shinge na rugero badafite umuntu ubareba nta shyirahamwe ribitaho leta n'amafaranga leta yatanze ejo bundi yo kubafasha muri sosiyale mu buzima busanzwe y'ibyo barayambuye ntekereza ko leta mu by'ukuri uruhare rwayo rusa nk'aho runaniranye ni nayo mpamvu navuga ko twakagombye guhamagara amahanga baza gufasha iyo kominote irababaye kandi iteye agahinda uravuga ko leta yananiwe bwana ruhosha ariko namwe mu ishyirahamwe ryanyu mwigisha abantu kubana mu mahoro no kubabarirana n'ubwiyunge mumaze igihe mubikora aho ngaho muri congo ariko intambara ziranga abaturage bakanga bagapfa ntubona ko namwe ntacyo murashobora kugeraho
ahubwo usanga ibyo dukora tubangamirwa na porogaramu za leta zimwe porogaramu za leta zakabaye zishigikira reconciliation strategy ya reconciliation kugira ngo ibashe kugira ibashe kugerwaho uko tubitegura twakabaye dukorana n'inzego za leta tugakorana hamwe ku buryo biduha igisubizo kirambye hariho impamvu y'ubukene hariho impamvu ya politike mbi izo mpamvu hari hari inshingano leta yakabaye ifite kandi ishyira mu bikorwa byatworohereje natwe ku- kugera neza ku mahoro dushaka cyangwa se kuri reconciliation y'ukuri dushaka ariko usanga leta ifite imbaraga nke mu gu- mu gukora ibyo bintu se cyangwa kuzana amahoro mu karere yubatse neza Tu- tumaze iminsi duporopoza leta sitarateji yacu tubaha yibereka neza ko twazana amahoro yazana amahoro nayo ariko urebye usanga leta itanabishyizemo imbaraga nyinshi aho niho ikibazo kiri none ubwo bizarangira bite Ah, ubundi izo ni inshingano za leta leta yakabaye ituza abantu bose ubundi muri constitution irabyemera ntabwo abanyamurenge bazigera bava muri congo nta nubwo abanyamurenge nabo bazirukana abandi bakongomani bose ngo babakureyo so umuti wonyine ni ukubana kandi leta igomba kubigiramo uruhare ndetse n'amahanga agatabarira ku- gufasha abantu nk'abo Iki- the same issue niyo yabaye muri israel kugira ngo israel ibe israel byaturutse muri iri vangura n- n'aka karengane n'iri totezwa rya buri munsi nawe Yes.
urabona ariho bishya bishyira hari iwanyu Eh, ni- ni- ni- niko byenda gusa ko ni ikibazo kimaze imyaka myinshi hashize imyaka miremire cyane hari iki kibazo rero nkatekereza ko leta nitabihagurukira eh, nibatabikora ubwo hari abazabikora kandi n'amahanga nayo agomba kubihagurukira akarenganura aba bantu bwana jean paul ruhosha turagushimiye cyane kuri iki kiganiro uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane namwe mwari munyamakuru
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
eee ni mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo yanyu rero ikeneye umusanzu wanyu amakuru y'ijwi ry'amerika n'ibiganiro birakomeje tujye noneho mu bwongereza aho amajwi akomeje kumvikana ari menshi asaba umugambi wa minis- wa minisitiri w'intebe boris johnson wo guhagarika imirimo y'inteko ishinga amategeko ko waburizwamo ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu mu bwongereza venuste nshimiyimana umunyamakuru wacu venuste uranyumva ndakumva neza ye umukuru w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi jeremy corbyn aremeza ko azakora ibishoboka byose kugira ngo aburizemo icyo cyemezo cyo guhagarika inteko ishinga amategeko nibyo koko kuva minisitiri w'intebe yashyira ahagaragara umugambi we eh, jeremy corbyn uyobora ishyaka ry'abareba yagereranije uriya mugambi n'igitero cy'ubujura cyagabwe kuri demokarasi yavuze rero ko azasaba inteko nshingamategeko izongera guterana ku wa kabiri w'icyumweru gitaha gutora amategeko yaburizamo umugambi wo guhagarika inteko nshingamategeko eh, kimwe n'umugambi wo kuva mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi nta masezerano icyo nakubwira ni uko mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ejo ku wa kane rigashyirwaho umukono n'amashyaka atandatu atavuga rumwe n'iriri ku butegetsi ayo mashyaka rero yasabye minisitiri w'intebe guhagarika umugambi we cyangwa se akemera agasaba abagize inteko nshingamategeko kujyaho impaka no gutora bakabyemera cyangwa se bakabiburizamo jeremy corbyn yavuze ko yizera rwose ko azashobora kuburizamo uriya mugambi wa minisitiri w'intebe yaragize ati iyo mba ntabyizeye ntabwo nari no kubigerageza ikigaragara ni uko abatavuga rumwe n'abakonservateri kandi bashaka ko ubwongereza butazava muri uriya muryango w'uburayi cyangwa se niyo bwavamo bukavamo nta kavuyo hari amasezerano arengera inyungu za bose abo bose rero biteguye kunga ubumwe mu cyumweru gitaha kugira ngo baburizemo umugambi wa boris johnson hagati aho ariko mu bwongereza hakomeje kuba imyigaragambyo yamagana uwo mugambi wo guhagarika inteko ishinga amategeko
umva kuva ku wa gatatu bikimara kumenyekana ko minisitiri w'intebe yasabye umwamikazi guhagarika inteko nshingamategeko abongereza batabyishimiye bahise bigabiza imihanda mu mijyi inyuranye ndetse cyane cyane hano i Londres mu murwa mukuru aho bahise bahurira imbere y'ingoro y'inteko nshingamategeko ndetse no kuri uyu wa gatanu bigaragambirije imbere y'ibiro bya minisitiri w'intebe nyirizina impirimbanyi zamagana icyemezo cya boris johnson zateguye imyigaragambyo ikomeye ikomeye kuri wa gatandatu iteganijwe mu gihugu cyose abazayitabira barahamagarirwa kuzafunga imihanda abandi bakigabiza imbuga zose zisanzwe zihurwamo n'abaturage bose rero baravuga ko boris johnson yirengagije ko mu bwongereza inteko nshingamategeko ari ryo rembo ariyo nkingi kanagazi bya demokarasi bakaba rero biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo demokarasi bayibumbatire none se minisitiri w'intebe arakora iki kugira ngo agarure ituze ibyo bamubwira arabyumva cyangwa se we ubwongereza buzava mu muryango w'uburayi uko byagenda kose umva ibi byose bikiba boris johnson yakomeje kuvuga ko ntaho bihuriye na brexit uriya mugambi wo kuva mu muryango w'uburayi ko ntaho bihuriye no gucuza abadepite ububasha ndetse n'uburenganzira bwo kujya impaka kuri icyo kibazo ariko biragaragara ko biragaragara ko nta kindi agamije abashyira mu kiruhuko cy'iminsi makumyabiri n'itatu akabasigira gusa ibyumweru bibiri mbere y'uko itariki mirongo itatu n'imwe igera umunsi wo gusezera mu muryango w'uburayi mu gihe rero abadepite banyuranye ndetse n'abari mu ishyaka rye bamusaba kwisubiraho minisitiri boris johnson yavuze ko abagize inteko nshingamategeko kubona bagerageza kuburizamo kiriya gikorwa cyo kuva mu muryango w'ubumwe bw'uburayi nta masezerano bishobora ahubwo gutuma biba icyo nakubwira rero ni uko impuruza isaba kuriya mugambi we waburizwamo yashyizweho umukono n'abantu bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu nibwo bwa mbere bibaye mu gihe gito cy'amasaha makumyabiri n'ane gusa nakubwira kandi ko hari abanyagihugu barimo john meja ugeze kwa minisitiri w'intebe w'ubwongereza bashaka ko kwitabaza inkiko kugira ngo baburize muri ya mugambi no guhagarika imirimo y'inteko nshingamategeko urakoze cyane rwose venuste nshimiyimana
urakoze nawe muri make ku bijyanye n'inkino tubaze claude munyandinda atubwire gato inkino ziteguwe mu rwanda muri make cyane umwanya ni muto ibiganiro byatabaye byinshi
nibyo koko fidele mu rwanda ikihugu hari umukino uzaba ku cyumweru ukabera kuri stade amahoro i remera aho
umurongo umurongo wa umurongo wa jean claude munyandinda umeze nabi reka dusezerane yamara imbere ko dusezerana reka nsubire ndabibutse ingingo nkuru z'amakuru twababwiye ikigo gikwirikirana ibihuhusi muri amerika cyatangaje uno munsi wa gatanu ko byitezwe ko igihuhusi dorian cyongereza ingufu mu guhinduka igihuhusi gikomeye cyane mu mpera z'uyu munsi iyi muri aya makuru y'imikino rero jean claude yatubwiraga umukino wo kwibuka padiri joseph furepo ndagizimana niwo uzaba muri iki cyumweru hanyuma hari n'imyiteguro y'ikipe y'igihugu cy'u rwanda amavubi mbere yo gukina n'ikipe y'igihugu gihugu y'ibirwa bya Seychelles ubwo amakuru muzayumva ku buryo burambuye nyine muri iyi wikendi na Jean Claude Munyandinda mwakoze rero mwese kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma yari Patrick yarafatanije na Fasil Gebeho amakuru mwayagejweho na Eugenia Mukankutse na Fide Niyongabo mukomeze kugira ibihe byiza wikendi nziza kuri mwese